manda nyakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi n'ikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikirizwa na jowe diane ninahazwe n'amakuru duhera ku yagezwe hirya nino ku isi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na mugezi wacu ejo ni mukankusi mwaramutse eugene
diane waramutse namwe abandi turi kumwe ndabaramukije aho muri hose perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaraye atangaje intumwa zimuhagararira mu muhango wo kwimika perezida wa burkina faso roch marc christian kabore uyu munsi kuwa mbere i wagadugu john pirefam intumwa idasanzwe yihariye y'amerika mu karere ka saheli niwe uyobora intumwa za amerika zirimo kandi sandra e clark ambasaderi wa amerika muri burkina faso muri uganda abanyamakuru babiri barakomeretse ejo ku cyumweru basakiranye na polisi barimo gushaka amakuru ajyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza bya kandida perezida robert cyaguranye wamamaye ku izina rya bobi wine polisi ivuga ko abanyamakuru bagotewe mu rugomo ubwo imbaga y'abantu yarimo kwigizwa inyuma kandi wine bikaba bivugwa ko yari yakoresheje umuhanda atari yemerewe gucamo polisi yarashe ku modoka ya bobi wine ibyuka bijyana mu maso no ku bari bamuri iruhande uwitwa ashiraf kasidye warimo gufatira amafoto televiziyo yitwa geto bivugwa ko yaguye hasi nyuma yo gufatwa n'isasu ritica hejuru y'ijisho ry'ibumoso deparitoma ya polisi ishinzwe ibyaha by'urugomo ku bitangazamakuru ivuga ko irimo gukora iperereza robert sempara umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku banyamakuru arahamagarira polisi gufatira ibihano umuntu wese ushinzwe umutekano bizagaragara ko yahohoteye abanyamakuru yabigambiriye nigeria yarayitangiye kubarura amajwi yavuye mu itora byitezwe ko rizabimburira ayandi muri icyo gihugu cyo muri afurika y'uburengerazuba mu ihererekanwa ry'ubutegetsi rya mbere hagati y'abaperezida babiri batowe muri demokarasi iki gihugu cyabayemo kudeta enye kuva gihawe ubwigenge n'ubufaransa mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu kandi cyugarijwe n'ubukene n'urugomo rw'imitwe ya kisilamu rwaguyemo abasivira magana n'abasirikare mu mwaka ushize wonyine Mohamed Bazoum wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uhagarariye ishyaka riri ku buyobozi niwe ushobora kuzasimbura perezida ucyuye igihe Mahamadu Isuf utanze ubutegetsi nyuma ya manda ebyiri z'imyaka itanu perezida Isufu nyuma yo gutora yavuze ko iri tora ribaye ikimenyetso cy'umunsi udasanzwe nk'inkingi y'icyizere ku bazavuka mu bihe biri imbere ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rirahamagarira ibihugu kwitegura ibyorezo bitaha mu gihe cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kwitegura ibyorezo mu butumwa yatanze kuri videwo atangiza uyu munsi umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yaburiye ibihugu ko bigomba kurwanya icyorezo byitegura guhangana n'ikindi yavuze ko bitabaye uko byaba ari ukureba hafi imibare iheruka gutangazwa na OMS yerekana ko ku isi hose hari abantu barenga miliyoni mirongo inani banduye iyo virusi harimo miliyoni imwe n'ibihumbi magana arindwi yahitanye nubwo tedros asangiye n'abandi ku isi icyizere kubera inkingo zimaze kuboneka zo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda abagira inama yo kutirara umuyobozi wa OMS avuga ko ikintu kimwe gusa cyatsinda icyorezo kiriho ubu no kwitegura igitaha ari uko ibihugu byose byakorera hamwe kandi bikubaha ibyo ibihugu byose bikeneye byaba ibikize cyangwa ibikennye uburayi bwatangiye kwifashisha intwaro nshya urukingo mu kurwanya covid ejo ku cyumweru ibihugu by'uburayi byatangiye gukingira abantu benshi covid cumi n'icyenda bihereye ku bageze mu zabukuru n'abakozi bo mu buvuzi umuryango w'ubumwe bw'uburayi witeguye kubona inkingo miliyoni cumi n'ebyiri n'ibihumbi magana atanu bitarenze impera z'uyu mwaka zizaba zihagije kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi makumyabiri na bitanu hakurikijwe igipimo zizatangwaho mu byiciro bibiri amasosiyete arimo kugerageza kubona inkingo zasabwe ku isi hose kandi agamije gukora inkingo miliyari imwe na miliyoni magana atatu mu mwaka utaha tukivuga ibyerekeranye n'inkingo umurimo wo guha inkingo miliyoni z'abatuye ibihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere uzahura n'inzitizi z'ingutu kandi si ikibazo gusa cyo kubasha kugura izo nkingo ni n'ikibazo cyo kuzishyikira mu bihugu byinshi intambara n'ibitero by'inyeshyamba bishobora gutwara ubuzima bw'abatanga inkingo ibikorwa remezo nk'imihanda bimeze nabi umuriro w'amashanyarazi ugenda ucikagurika kandi ukenewe mu bikoresho nka firigo zo kubikamo izo nkingo hari kandi kudashira amakenga urukingo ahantu hamwe na hamwe mu bice bya pakisitani abantu bashobora no kubigwamo abakozi barenga ijana batangaga inkingo z'imbasa muri iki gihugu barishwe muri bibiri na cumi na kabiri ubwo abarwanyi bakwirakwije ubwoba ko izo nkingo zari mu mugambi wo kurwanya idini ya isilamu
ejo ni mukankusi urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu biganiro vyacu muriko mukurikirana kuri mwebwe muri mu burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ejo kuwa kabiri niho uwahoze ari perezida w'uburundi major pierre buyoya hazoshingurwa n'iteka i bamako ku murwa mukuru wa mali perezida buyoya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'iyarusha yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya afurika kuva mu ngorane byari bifise uyu ni domitien ndayizeye yahoze ari perezida w'uburundi akaba yaranabaye n'icegera c'umuhisi pierre buyoya avuga ku iragi yabona major buyoya asize turabigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu uwahoze ari perezida w'uburundi major pierre buyoya ejo kuwa kabiri niho azoshingurwa n'iteka ibamako muri mali pierre buyoya yasandabiye i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa igenekerezo rya cumi n'indwi uku kwezi azizikiriza ca covid ya cumi n'icenda mu kiganiro nagiranye na domitien ndayizeye yahoze arongoye uburundi akaba yaranabaye icegera ca buyoya mu kiringo c'imfatakibanza yasiguriye ko uburundi bwahomvye uwovuza ibitari bike kuri kahise k'ico gihugu yatwaye imyaka irenga cumi muri iki gihugu hariho intumbero yo kumenya kahise k'igihugu cacu mu ntumbero y'uko abarundi cyane cyane urwaruka rumenya ukuri ku bintu byashyikiye iki gihugu bisigura rero y'uko ari umuntu yashobora kutwigisha no kubwira abantu batari bake ibyo yabonye muri wa mugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira rero sinokubesha byarambabaje ntibyobura kugira icyo bingize ku mutima wanjye no ku byerekeye ukuntu nari ndamunsi perezida domitien ndayizeye major pierre buyoya nyakwigendera mu gushyira mu ngiro amasezerano ya arusha mwarabaye icegera ciwe mu kiringo c'amezi cumi n'umunani imbere ko abashikiriza ubutegetsi ico gihe yabateguriye gute kuba perezida mwakoranye gute mwodusubira muri kahise mukatubwira mba icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba umukuru w'igihugu ntawo kwemeza yuko ari we yifuza ko noba icegera cyiwe cyangwa jewe nifuza ko yowe umukuru w'igihugu dukorana kuko twari tuzinanye mu byerekeye kurwanyana mu byerekeye politike nk'uko mubizi umugambi usabanya forodebu n'umugambwe yiprona ubyerekeye ibyerekeye makudeta n'ibyerekeye kugene dada yapfuye ibyo byose hariho intumbero zimwe zimwe tutahuriza ko ariko tumaze kumvikana inyuma y'amasezerano y'iyarusha ni ukuri twaragiye hamwe ndibuka umunsi wa mbere twabonana hajya mu ngoro y'umukuru w'igihugu turaganira ndamubwira nti sero perezida nturabona ni wowe waje bavuga yuko userukira abatutsi jewe naje bavuga yuko nserukira abahutu ariko urabona twese tugomba guserukira abarundi kuko nayo ubundi nitugenda hanze tuvuga gutyo ntacyo tuzokurayo ubwa kabiri kugira ngo ibintu bigende neza birakenewe yuko tuvugishanye ukuri ari wewe ntuzompende ari jewe sinzoguhende ni kuko numpenda nzobimenya kuko ndafise abakozi bobimenya bakabimbwiye ndari na wewe nuko ico gihe rero nindibaza yuko intumbero baduhaye kugira ngo dushobore gushira mu ngoro y'amasezerano izoba ipfuye tuzoba dutanze akarorero kabi jewe rero novuga yuko mu kiringo c'imfatakibanza muri rusange ntabwo tugeze dushwana ahubwo ntaho tutumvikana twarabibika tukavuga ati tuzobisubire ejo turabibandanya turakora jewe novuga yuko mu kiringo cy'imfatakibanza twakoze disamfort ndazi neza yuko ikiringo ciwe giheze yarahuye n'ingorane z'uko hariho abantu batashaka yuko ahava kandi bashaka mbere baravuga ati ndayizeye domitse n'umuntu mwiza ariko icyo nobwira abantu ni uko kugira ngo ashobore kuhava ye niwe nyine yahamagaye abantu biwe arababwira ati jewe ndazi amasezerano ye yarusha icyo ari cyo sinshobora kujya kubiri nayo ndayazi ati nicyo gituma ahako mubandanya munana nagira ndabasabe yuko itariki mirongo ibiri n'icyenda mutegura yuko jewe nzosu- nzosu- nzoshikiriza intare I- icyo kintu rero ndakimushimira nibe ntanguye kuvuga ivyo twakoranye neza ni byinshi je ndafise ambu souvenir nziza cane kuri we mu vyerekeye ikiringo twakoranye n'inyuma yazo je ndibuka nk'igihe napfungwa mu bihumbi bibiri na gatandatu igihe bambeshira ngo ndiko ndorganiza puci niwe muntu wa mbere yaje kuraba umuryango nasize ngaha ababwira ati ibintu bari- bariko barareka ndayizeye domisiyo ndi mu bantu bemeza yuko bidashoboka niwe yubaka paraza ngaha mu rugo mu gihe abandi baca ku irembo baraba biruka n'abagenzi bagatinya kuza ngaha we yaraje turanavugana kuri telefone umuhisi nelson mandela yafashije mu byo ah, mu by'amasezerano yarusha yarabakariye mwe na nyakwigendera pierre buyoyo yarababwira ati igihugu ubu kiri mu minwa yanyu kazoza ka kiriya gihugu kari mu minwa yanyu inyuma yaho haragiye harambamwo ingorane zitari nk'iyaha tuributsa nk'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hariho abatari bake impunzi zangajwe izindi nzira abakiri bato bandi bara- ba- bapfira mu ibarabara mu myerekano bari barimwo habuze iki kugira ngo ico twokwita mu gifaransa iyo misiyo mandela yari yarabahaye mwe na buyoya ntise nk'ishika ku ngiro mu gihugu c'u Burundi ga perezida ndayizeye urumva twebwe twarakoze ibyo dushoboye si ukuvuga ngo twarakoze ibyo dushoboye twarakoze iby'amasezerano y'iyarusha yadusaba Eh, murazi ko yadusaba gushyiraho ikiringo cy'imfatakibanza tugategura amatora tukaganira n'imihari igwana kugira ngo ihagarike intambara Eh, hanyuma tukagerageza no kugira ngo igihugu cacu c'u burundi gishobore gutangura imigenderanire myiza n'imfashanyo n'amakungu jewe ndi mu bemeza yuko ico gikorwa ca- twakiranguye neza cane kuko eh, umuharisende david warageza urahagarika intambara urinjira mu butegetsi amatora turayategura baranayatsinda hanyuma turabashikiriza intahe ukuri kwamye ku buryo ku bwacu ico gikorwa twarakiranguye bwa kabiri amasezerano y'arusha twarayigishije abarundi bikwiriye n'abo basende dfdd barimwo ubwo icari gisigaye ni ukugira ngo bayakurikize nko basaba kuvuga muri make iragi nyakwigendera major pierre buyoya asigiye uburundi asigiye afurika kuko ubu yaranabarizwa muri afurika cane ku mugabane wa afurika wose gusumba uko abarizwa mu burundi n'iryahe eh, ga perezida ndayizeye batiye bashaka guhera ku masezerano y'iyarusha perezida weya yaragerageje kugarura abarundi ku nzira yerekanywe n'amasezerano y'iyarusha Eh, bwa kabiri novuga yuko nyuma amaze kuva ku butegetsi yarakoze uko ashoboye kugira ngo ashobore gufasha ibihugu bya afurika kuva mu ngorane byari bifise urazi yuko yagiye arahanura hirya no hino kugeza igihe bamugena ko ariwe aserukira eh, u- ishyirahamwe rya afurika muri mali kandi akaba atabarutse yari amaze gushika ku ntambwe ikomeye kandi arinda ashikaho hose leta y'u burundi yaramushigikiye iramusunika iranasaba ibindi bihugu kumushigikira n'ahandi hose atashoboye guhi- gu- gu- guca nko mu ishyirahamwe y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa murazi yuko leta yamushigikiye n'aho atashoboye gutorwa nuvuga rero yuko mu bihe byiwe bya nyuma n'ukuri yagerageje gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore kugarura agateka ka afurika mu kugarura amahoro muravuze muti leta ihari yaragiye iramushigikira haba mu kugerageza ko aja muri francophonie haba muri ayo mabanga yandi ni ibisanzwe ko iyo leta yamushigikiye gushika ino saha itarahuza umuryango itarahuza abarundi babuze umuperezida yabatwaye mu kiringo kigera kirenga imyaka cumi ga perezida ndayizeye
ni ukubifata gutyo kuko ibyo nta n'icyo nubivuga ko kuko nibyo ntacyo barabivuga ariko umuntu ashobora kwibaza imvo n'aho abarundi bavuga tu ukwibwira niko kubesha ndibaza yuko ari ibintu bijyanye n'izi manza baheruka guca ni ibintu byashyitse mu gihe kitari cyo nibaza yuko bisaba leta kwiyumvira no gushishoza no kujya inama kugira ngo bashobore gufata intumbero nyayo icyakora jewe ndi mu bibaza yuko guhoza umuryango atakiri kirimo nkaba mboneyeho na jewe akaryo ko guhoza umuryango wiwe wabuze umubyeyi w'umuryango perezida domitien ndayizeye tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane madamu iki hakaba ari igice c'ikiganiro ijwi ry'amerika yabatunganirije eh, kuri bamwe mu bakoranye na major pierre buyoya muri ico kiganiro kizorengana saa kumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda muzoshobora kumva bamwe mu bari bagize leta yiwe ya mbere n'iya kabiri ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi b'imikino na siporo uyu nawe ni wa mwanya wanyu turahera mu gihugu c'u burundi aho igice ca mbere c'ihiganwa ry'umupira w'amaguru faz ale ryasozerewe ku munsi wa gatandatu umurwi w'igitega flambeau de l'est niwo wahejeje ico gice uri mu kibanza ca mbere mu higanwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru naho umurwi pvp buyenzi niwe uri mu kibanza ca mbere mugenzi wacu desire hatungimana ibi vyose yabitwegeranirije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi mu gisata cy'abigeme kuri uno wa gatandatu niho ryatangura igice cya kabiri cy'ihiganwa faze retour muri izo nkino rwari rwitezwe gusumba izindi rwahuje pvp buyenzi na fofira y'ingozi umugwi wa mbere wakira uwa kabiri muri urwo rukino pvp buyenzi niyo yatahukanye intsinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bwa fofira uwo mugwi wa pvp buyenzi ukaba usa n'uko uri kuregeza gutwara igikombe cy'uno mwaka kuko kugeza ubu usumbye fufira amanota atandatu mu ihiganwa iyi migwi uko ari ibiri ariyo yiharije ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mu burundi inyuma y'urwo rukino umenyereza wa fufira amuri aremera ko barushijwe ariko akamenyesha ko vyose bigishoboka bose mbona ibintu bishoboka umupira ko umupira harimo gutsindwa kunganya no gutsinda numva umwaka vyashitse badutse dukwazi yare nakagira turi kubona ko nawe badutsinda turavye numupira ntabwo batusha cyane rwose kuko n'ingozi twabadomenye mugabo tubura amashanse gutsinda ko n'ubu igice cya mbere cyaba cy'iwabo baronga ibitsindo bibiri twege tuza tuza gushamo ingufu cyane mu mita ya kabiri muri ko mita ya kabiri twadomenye turasatira tubura shanse y'uko ibitsindo bitakwinjira n'ubu bidashitse umwaka bikanga navuze umupira w'abakobwa w'abigeme hari ikintu kimiya cyahindutse cyahindutse rwose ko n'ubu ushobora kuba kuko imva ni maci kapitali maci vati nka karasiko uno munsi bashobora kubuku ejo ugasanga bahuye n'indi ekipe bati batakaje cyangwa tweko nyene ivyo rero mva aha mpaka noca uvuga ngo izindi nkino zose nguraretse ubwo umutegura zote mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi yo gutangura igice cya kabiri c'ihiganwa onze tware yatsinze inyange ibitsindo bibiri ku busa rainbow yatsinze lyon fc ibisindo bitatu kuri kimwe colombe itsinda intwarikazi ibisindo bine kuri kimwe nayo arena star ikaba yanganije na ubuntu women ubusa ku bundi kuruno w'imana kandi niho hasoze guhiganwa ry'uburundi bwose rya tennis dotab ujejwe ubuhinga akaba ashima intambwe abakinnyi bageze ko amenyesha ko igikuru kwari guha ikibanza abana bakiri bato bishikirizwa na jeremy yume ko ajejwe ubuhinga muri iryo shirahamwe ngerageje kuraba ubuhinga bw'umwaka hariho icyiyongeyeko cyane kuko mu makategori y'abana y'abakiri bato ari nazo minime n'abakade bariyongereye cyane ku rwego rushimishije barerekana ubuhinga aho no mu maasosiyasiyo ya ruguru yashoboye kuronka derepresentasiyo muri abo bakinnyi ni ukuvuga yuko ku zindi mpande z'abaseniyoro n'abajeniyo byagenze nk'uko byahora kuko abakinnyi kenshi ni babandi nyine bagaruka mugabo ahanini mu ruhara runini abakinnyi bongerekanye cyane aho twashoboye gutanga priorite ku bana turabaha ibibanza byinshi muri iri higana mu mupira w'amaguru naho inkino z'ikirarane mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi kuri uno wa gatandatu niho zasozerwa imigwi ya mesaje ngozi na musongati zari zaserukiye burundi mu nkino za afurika niyo yategetswe gukina izo nkino z'ikirarane olympic star y'umuyinga yatsinze musongati ibisindo bibiri ku busa nayo mesaje ngozi ikaba yanganije na burundi sport dynamique ubusa ku bundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika mugenzi wacu desire hatunga imana akorerwe mu ngata na jean claude munyandinda wagiye kutubwira yagezweho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda nk'uko byagenze mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima hirya no hino ku isi icyorezo cya virusi ya korona cyashegeshe ibikorwa byinshi harimo n'imikino mu rwanda kuva iyi ndwara yakwaduka ku itariki ya cumi na kane y'ukwezi kwa gatatu hahise hafatwa ibyemezo byihuse byo guhagarika imikino iyo ari yo yose umukino wafungiweho ni uwahuje rayon siporo na gicumbi fc muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere icyo gihe nabwo abafana babujijwe kwinjira ariko nabo ntiba baruhanya babyumva vuba yewe birambabaje kuba meze hanze ariko nanone ndashima leta y'u rwanda kuko yahisemo kino gikorwa cyo guhagarika abafana kuko ntituzi abari kumwe n'uwo muntu wayizanye byabaye ngombwa rero ko bahagarika kutawureba kubera ko mu gihe batarabona abantu bazanye nawe mu ndege yenda bakeka ko harimo n'uwaza hano muri sitade akaba yatwanduza natwe ibyumweru bibiri mbere y'uko imikino ihagarikwa mu gihugu hose mu rwanda hari harangiye isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda ryari rikinwe ku nshuro ya kabiri nyuma y'uko rizamurwa mu ntera rigashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe umunyaeritreya natanael tesfazion niwe wegukanye iri siganwa agera ikirenge mu cya mugenzi we basangiye igihugu ari we merawi kudusi wari watsinze iri turu ry'u rwanda mu mwaka ubanziriza uyu nguyu bituma indirimbo yubahiriza igihugu cya eritreya iririmbwa inshuro ebyiri zikurikiranya muri iyi turu du rwanda y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umwanya wa kabiri wegukanywe n'umunyarwanda moyize mugisha wavuze ko impamvu ataje ku isonga ari uko igare rye ryamutengushye ndabaye kuko nashakaga kwegukana itoyo du rwanda naje kugerageza muri makumyabiri bya nyuma naje kugira ikibazo cy'igare rirapfa ntwara igare ritari iryanjye ni igare rye imeze nk'uhagurukiye gusa muri make igare niryo rintengusha ubundi itoyo du rwanda mba nyegukanye moyize mugisha mu kwezi kwa cumi na kumwe yakoze ibidasanzwe yegukana isiganwa ryo muri kameruni grand prix chantal libya tugarutse mu mupira w'amaguru ihagarikwa rya shampiyona kubera icyorezo cya virusi ya korona ryatumye ikipe ya plfc ihabwa igikombe cya shampiyona igitaraganya ihita ibona n'uburenganzira bwo guhagararira u rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya afurika cy'amakipe yabaye mbere iwayo intego y'iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda yari iyo kugera mu cyiciro cy'amatsinda gusa ntabwo yahiriwe n'urugendo kuko yaviriyemo hafi hashoboka ikuyemo n'ikipe ya gormahiya yo muri kenya mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika ikipe ya as kigali ihagarariye u rwanda yo iracyahanyanyaza mu majonjora y'ikubitiro yasezereye orapa united yo muri botswana ubu ngubu ikaba igomba kwisobanura na kcca yo muri uganda umukino ubanza wagombaga kubera i kigali as kigali yateye kcca mpaga y'ibitego bibiri ku busa hashingiwe ku mategeko mashya y'impuzamashyirahamwe caf arebana n'ibyo amakipe asabwa muri iki gihe cyo guhangana na virusi ya korona umukino wo kwishyura uzabera i kampala muri uganda ikipe y'igihugu amavubi mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya afurika cy'ibihugu ihagaze nabi ku rutonde mu itsinda isangiye na kameruni cap vert na mozambique u rwanda ruri ku mwanya wa kane ari nawo wa nyuma n'amanota abiri kuri cumi n'abiri kabiri nubwo amavubi ameze nka ka kanyoni karitse hejuru y'uruzi kaba katazi neza amaherezo yako mu birebana n'irushanwa rya shan rihuza amakipe y'ibihugu bya afurika kwakiriwe muri za shampiyona z'iwabo abasore b'umutoza mashami vincent bari mu bihugu cumi na bitandatu birimo kwitegura guseruka muri kameruni mu kwezi kwa mbere ndetse n'ukwa kabiri kwa bibiri na makumyabiri na rimwe ntitwava mu mupira w'amaguru tutavuze kuri bombori bombori yavuzwe mu ikipe ya rayon siporo hagati y'ibice bibiri byari bihanganye sadate munyakazi wari perezida wa rayon siporo yakomeje gushinjwa imiyoborere mibi no gushaka gusenya ikipe nawe akaba akavuga ko abamunenga ari abajura bashakaga gusahurira mu nduru ayo makimbirane yaje gufatira intera kugeza ubwo leta y'u rwanda yabyinjiragamo binyuze mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rgb kera kabaye hakozwe amatora mashya perezida wa rayon siporo aba jean fidel uwayezu hanyuma sadate munyakazi yajya ku ruhande uyu mugabo yemera ko yananiwe guhuriza hamwe abanyamuryango ngo bakurikire umurongo yari afite icyangoye ni kimwe ni uko nazanye gahunda cyangwa se umurongo wo kugenderaho muri rayon siporo ariko sinabasha kurasambura abantu abantu bose ngo mbashyire hamwe bajye inyuma y'uwo murongo iyo bajya inyuma y'uwo murongo nkeka ko tutari kurushywa n'ibyo twakoraga icyo rero nkeka yuko kuba abantu bose ntarabashyize inyuma y'ibitekerezo nari mfite nkeka yuko aricyo kintu cyangoye kuri ubu buyobozi nari mazeho umwaka n'ukwezi kurenga mu mukino w'intoki wa basketball muri uyu mwaka turangije u rwanda rwakiriye amakipe y'ibihugu cumi n'abiri mu majonjora yo gushaka itike yo gukina irushanwa rya forobasket naryo rizabera mu rwanda mu mpeshyi itaha ikipe ya patriot mu bagabo na the hoops rwanda mu bagore nizo zegukanye ibikombe bya shampiyona basketball muri uyu mwaka dusoza mu gihe muri volleyball ikipe y'ishuri rya utb mu bagore na apr volleyball club mu bagabo arizo zatwaye shampiyona mu gusoza aya makuru y'ingenzi yaranze umwaka dusoza mu mikino mu rwanda tuboneyeho kubifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka mushya tunabashimira ko mudahwema gukurikira radiyo yanyu mudatenguha yari claude munyandinda i kigali radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho amakuru ya mbere twari tuyafitiye muri kano gatondo agarukiye kuri mikoro mari kumwe na jowe diane ninahazwe fasil gebehu niwe yariko yegeranya amajwi yacu yose ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza indwi nziza no kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose mu kanya isase ibiganiro byacu bica bibandaniriza kuri imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo y'ijwi rya amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri n'ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu nyifata idatangaje ingingo y'ubutegetsi bw'igihugu ca cuba yo kugira ibiganiro n'abakiri bato baherutse kugira imyiyerekano mu mahoro no mu mutekano bariko basaba ubwigenge mu vyerekeye gushikiriza ivyiyumviro muri ico gihugu yamaze igihe gitoyi mu gihe kiri munsi y'amasaha 28 inyuma y'inama y'abaserukira abari mu myiyerekano n'icegera c'umushikiranganji ajejwe imico wa Cuba Fernando Rojas intwaro ya Cuba yahisemwo kutubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba Rojas yariyamirije abari mu myiyerekano agwiza n'ubusa impungenge zabo ku bijyanye n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro yongera arahakana ibirego ko abapolisi batoteza abantu bigenga bafise ubuhinga butandukanye mu bintu ndangamico muri cuba benshi mu bagira imyiyerekano n'abanywanyi b'ishyirahamwe san isidro movement iryo shyirahamwe rihurikiyemwo abanditsi abantu bafise ubuhinga butandukanye mu bijyanye n'ibintu ndangamico abaririmbyi n'abandi banyagihugu bashavujwe n'inzitizi bashyirwako n'intwaro harimo amategeko asaba ko imirimo yose iberekeye yandikishwa muri leta mu bihe bya vuba cyane abanywanyi b'ishyirahamwe san isidro movement baragize imyiyerekano yo kwiyamiriza igihano cyakatiwe abanywanyi bakomeye b'iryo shyirahamwe badaciriwe urubanza harimo umucurananzi denis solis gonzales yazize kuba yashikirije ibyiyumviro vyiwe mu mwidegemvyo intwaro y'igihugu ca Cuba yaratoteje akatari gake Solis kubera yashikirije ivyiyumviro vyiwe mu kwiyamiriza iryozwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu akaba yarahagaritswe ku itariki icenda y'ukwezi kw'icumi na rimwe abategetsi b'igihugu ca Cuba bapfunze Solis mu kiringo c'imisi itatu ku buryo atashobora kubonana n'abantu bavuye hanze y'ibohero yarimwo hari imbere y'uko akatirwa gupfungwa amezi umunani ku caha kidasobanutse c'akagagazo abategetsi ba Cuba barahagaritse abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake barondeye amakuru yerekeye dosiye yiwe canke basavye ko arekugwa naho leta yishyuye muri ubwo buryo imyiyerekano yerekeye gupfungwa kwiwe n'ukuba atabwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro buri muri cuba irabandanya ivyo bikaba bituma abapolisi bakora ibitero kandi bahagarika abantu kurushiriza amakungu yariyamirije ikandamizwa rikorwa ku banyacuba harimwo ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu amnesty international ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika bwarerekanye neza aho buhagaze mu itangazo ryanditse umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika mike pompeo yatangaje ko amerika yiyamiriza yivuye inyuma itotezwa rikorwa na leta ya cuba ku banyagihugu bariko bagira imyiyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza ifungwa rya denis solis gonzales aharanira agateka ka muntu amenyesha ko basaba ko leta y'ico gihugu ifuta igihano kidaciye mu mategeko bamukatiye no kumurekura atabibanje gusabwa avuga ko bifatanije n'abanyacuba kandi ko bazobandanya kwiyamiriza ityozwa rigaragara rikorerwa abanyagihugu baba bariko bakoresha uburenganzira bwabo yasavye ibihugu bakorana bigendera kuri demokarasi mu makungu kubandanya kuremera umukuru w'igihugu ca cuba bakongera bakagaragaza ko kubahiriza agateka ka muntu ari ikintu ca mbere gisabwa kugira bashobore gukorana n'intwaro ya Castro
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika